by'abasuhuje abakunzi b'ikiganiro muri Isanga ku ijwi ry'Amerika uyu munsi kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi turakomeza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kuri kudeta yabaye mu rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu ikuraho repubulika ya mbere y'imika iya kabiri icyo gihe uwari perezida w'u rwanda yeriko kayibanda yasimbuwe na juvenali habyarimana icyo gihe wari minisitiri w'ingabo we nyuma y'iyo kudeta bamwe mu banyapolitiki barimo n'uwari perezida kayibanda ubwe bishwe mu buryo abanyarwanda benshi batamenye batanasobanukiwe kabone n'imiryango yabo ntiyahawe ntiyabonye umwanya wo kubaririra intandaro y'ibiganiro byose twabagejejeho n'ubushake ijwi rya amerika ryagize bwo guhuza abanyarwanda icyo ijwi rya amerika tugamije muri ibi biganiro twatangiye no kumva buri wese buri ruhande tukifashisha n'abasesenguzi bakoze ubushakashatsi bwimbitse twagerageje kuvugana n'abantu ba hafi bagize uruhare muri iyo kudeta ababereye bya hafi uko yakozwe abaganiye bya hafi n'abari mu butegetsi twagiye twifashisha inyandiko ndetse n'amajwi ya bamwe mu bavuzwe cyane gusa ntitwahamya ko twamenye ukuri kose turizera ko twatumye benshi muri mwe mumenya byinshi kurushaho nubwo amatsiko adashira turizera kandi ko bizatuma hari benshi muri mwe bumva ko kudaha umuntu urubuga rwo kuvuga ibyamubayeho bisenya kurusha uko byubaka biratandukanya kurusha uko byumva turizera kandi ko ibi biganiro byose byazatuma abatari baziranye bamenyana kurushaho byose kandi ni ukwagura umuryango nyarwanda ahubwo nagira nti ni ukwagura umuryango mugari w'isi iki ni ikiganiro cya munani tugezeho twegera umusozo birumvikana ndasaba mugenzi wacu minisitiri nshimiyimana akomeze afata ijambo abagezaho ikiganiro urakoze cyane Etienne karekezi mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku ifatwa ifungwa iburanishwa n'ishwa ry'abanyapolitiki bari abategetsi muri leta ya perezida kayibanda twakomeje kubigarukaho ariko ibibazo n'utubazo biranga bikagaruka benshi mu bumva ijwi ry'amerika bakomeje kutwandikira batubwira ko batasobanukiwe neza n'uruhare abasirikare bagize mu gufata abanyapolitiki abahataga ibibazo interogatwari bari abasirikare abasirikare ababafataga bari abasirikare abayobora gereza bari abasirikare ikaba ari nayo mpamvu abanditse benshi bamaze kumva ibiganiro n'abaganagiranye na Colonel Laurence Rubuga wari wungirije umuyobozi wa Etat Major Juvenal Habyarimana barambazaga bati uzamutubariza dusobanurire kuko twumva ibintu byose avuga ko atabizi ahubwo akavuga ko byari bizwi na chef d'etat major wari n'umukuru w'igihugu gutuma ijwi rya Amerika ni gutuma mudatenguha ibibazo mufite iyo mubiduhaye turabibabariza Colonel Laurence Rubuga yagarutse muri muri isanga atangira atubwira uko abo banyapolitiki bafatwaga bakorerwaga nkete n'aba opeji bo muri serivisi santarare do renseignement noneho dosiye bakayiha procurere procurere akareba niba hari ibimenyetso uwo bifata dosiye yabona koko ari igomba gushyikirizwa urukiko agakora mandadare mandadare akayiha perezida habaga igihe ari imwe cyangwa ari nyinshi noneho perezida akaziha komanda de la polisi militaire uravuga perezida habyarimana perezida habyarimana ubwe niwe bazihaga kuko atako chef d'etat major ba perezida di service centrale de renseignement bakoraga nkete bo bakayesima ko dosiye ari kuroti yuzuye bakayiha directeur du service centrale de renseignement akayiha perezida perezida akabiha kavaruganda noneho kavaruganda yabyiga yasanga harimo ibimenyetso by'icyaha bifata uwo barega akaba ariho akora mandadare iyo mandadare akayiha perezida perezida akayiha komandada la polisi militaire pour execution bon ubwo rero yabaga yanditseho na perezida bamujyanamo muri iyo nama yari yavuze ati nzaba dirijaveri do prison ya gisenyi n'iya ruhengeri ubwo komanda de la polisi militaire akadezinya ikipe yo kujya gufata uwo muntu ikamujyana aho procureur yageze ako niko kazi bakoraga none se ibyo rizinde yandika hano avuga yuko nta manama yakoranaga na perezida habyarimana arabeshya rero niba yaramuhaga raporo yatanga raporo gute atakorana inama nawe ubwo se ndi muri confidence yabo ntabwo mbizi sinakoraga nawe ariko wari ikegera cya habyarimana yari shefu de ta majoro ariko yari perezida wa repubulika ni ukuvuga ko akazi ka shefu de ta majoro ubundi niwe wagakoraga koroneri serubuga rizinde nawe yari directeur du service central de renseignement ariko ategekwa na perezida cette fois yategekwaga na presidence naho ngewe narorovaga di chef d'etat major nkuko rusatira nawe yarorovaga di ministre de la defense ariko ari habyarimana
ni ukuvuga yuko habyarimana niwe wategekaga rizinde ibyo akora nawe habyarimana akagutegeka ibyo ukora nka chef d'etat major adjoint ni ukuvuga yuko nta kintu cyakorwaga perezida habyarimana atakizi rero muri arume nta kintu cyakorwaga nta kintu nakoraga nka instruction yari yarampaye ibyo bita code de conduite ama mission ni uko ngomba kukontorora donc la, la gestion l'administration la gestion journalière de l'armée nkamuranda compte nkamuporopoza resordre akaba ari wewe uzemera nka publiya resordre ngatanga resordre yemeye
ni ukuvuga rero yuko narizinde barakoranaga akaba ari we umuha ordre y'ibyo agomba gukora niwe wa irorove di perezida akamuporopoza wenda porogaramu d'action akazemera cyangwa akazanga simbizi sinzi uko bya ntabwo nigeze nkora muri sirote ngo menye uko byagendaga ariko ni ni ino rande konti ko perezida ni ukuvuga yuko aba bantu aba tuvuga muri bino biganiro abanyapolitiki bo muri mirongo irindwi na gatatu bafashwe bagafungwa rizindi yari abizi na perezida abizi na kavaruganda abizi kavaruganda niwe isuku niwe wari ubizi kuko ari bo babaga batanze impapuro ariko na perezida wa repubulika yarabimenyaga kubera ko bagombaga kumuha raporo niwe zanyuragaho raporo zose niwe zanyuragaho
hari izindi yarangizaga aturutarabaye yayihaga perezida sinzi niba perezida yarabonaga igihe cyo kubisoma ariko perezida niwe wari ufite duruwa yo kwibuha kavaruganda gusa ni ukuvuga yuko bariya abanyapolitiki baburanishwa perezida wa repubulika arabimenye
bagenzura we yarabimenye njye ndashaka kukwereka ko etaranje danse taferera oya ni ngombwa kubisobanurira konesha rubuga ni ngombwa kubisobanurira kubera yuko nakubwiye ko mfite inyandiko nini hano uko ugenda usobanurira ndagenda asobanukirwa neza ubwo hari ibyo ntari bukubaze ufite urubanza rwaciriwe mu ruhengeri uyu urubanza rwaciriwe mu ruhengeri ntabwo ndufite ahubwo urufite wampaho ni ukuvuga ko ari kapitani nyamwasa ari burasa ari mutabazi ariko ndashaka kuvuga abo ngabo nibo basabwe gukora interogatwari gukorera kubaza abo banyapolitiki ntabwo mwabimenye
ibyo yarambwiye nyine ati bagiye gukora ibi yabadezinye kugira ngo bajye gufasha gufasha rizinde muri za nkete preliminaire ubwo ni byiza kumenya yuko ari perezida habyarimana wishyiriyeho burasa nyamwasa na mutabazi kugira ngo bajye gukora izo za interogatwari wewe kuko nta wundi wundi wagiraga kuba burasa yakoraga muri minisiteri de la defense na mutabazi noneho yongeraho na nyamwasa wakoraga muri leta majoro nuko chef d'etat major ministre de la défense perezida de la republique nta wundi wundi waje ishoboraga gukora kudezenya nk'abo
washington ijwi ry'amerika mwamwumvise koroneli Laurence rubuga arahamya ko ibyinshi atarabizi kuko bitari mu nshingano ze ko ahubwo uwari ubizi ari uwo yari yungirije umuyobozi wa eta majoro juvenal habyarimana majoro teoneste rizinde wari ushinzwe iperereza icyo gihe nyuma ya kudeta mu nyandiko yashije mbere yo kwitaba imana yemeza ko igihe ubwicanyi bwibasiye abanyapolitiki bwari bumaze kumenyekana yabibwiye Colonel Laurent Serubuga wahise yohereza komanda munyarukiko Matiyashi wari muri eta majoro ashinzwe gukora za nketi yamwohereje rero mu ruhengeri kugira ngo ajye gukurikirana uko ibintu bimeze ikindi majoro rizinde mu nyandiko yashize yanditse avuga asobanura ko uwitwa Butsitsi Alphonse nyuma ya kudeta yari premier sergent major muri kompanyi Ruhengeri yayoborwaga na kapiteni Biseruka avuga ari uko yamubwiye ko uwitwa komanda Rwangirahe Jean Berkimas wari muri eta major yoherejwe mu ruhengeri ngo ajye kwica abanyapolitiki ikigaragara muri ubwo buhamya ni uko suzofishe butsitsi yaba yaranze kujya kwica abantu bamusubiza ko bishobora kumuviramo ingaruka mbi ijwi rya amerika ryakoze ubushakashatsi ribifashijwemo namwe mwese mudutega amatwi tumenya aho butsitsi aherereye
Oui, allô
Oui.
hano muzehe butsitsi ni venuste nshimimana hano ku ijwi ry'amerika ndizera ko noneho twumvikana eh ndi kumva ari akiyongeho gatoya kugira ngo umbwire nomero zawe zandike noneho ejo nzaguhamagare ndabaga kumva kabisa ejo uzahamagare kuko ngiye kubakubitira ok sawa ikirere nticyari kimeze neza ariko twari tumaze kumenya aho butsitsi aherereye mu rwanda mugenzi wacu claude ganza munyamagana yagiye kumuganiriza ikibazo nyamukuru twashakiraga igisubizo mbese habayeho gahunda yo kwica abantu niba yarabayeho se yayigizemo uruhe ruhare yanze kwica koko tumwumve ntabwo nabigiyemo nk'ibyo ntabwo nabyivanzemo ahubwo njyewe bambaga misiyo yo kujya kwica abantu bari ku nkanga simbijemo kabisa kabisa kugeza igihe noneho nanjye bagiye banshize aho banyica ariko biranga
bagerageza ku kwica bwa mbere ni hehe wari uri nyine bajyaga baramba misiyo yo kujya kwica abantu nkanga sinemere kubica ariko noneho nanjye bageze aho banshyira mu mubare bagomba kwicwa banjyana mu kuzimu ariko ntibanyica birabananira
hari hehe icyo gihe ni hehe bakujyanye aho mu ruhengeri nyine hose no mu kaburi bakatujyana ariko kunyica bikabananira iyo imana ikikurinze nta umuroza kurinze inkuba cumi ngo zigukubite zagukubita ariko tekinike bakoresha ntawamenye iyo ariyo kugira ngo umuntu ahamagare inkuba mu kirere inkuba ni umwuka izi kubita umuntu ibyo bintu birakomeye cyane ntawabisobanura inkuba irakubita ariko ntacubaho none se baguha misiyo ngo ujye wenda nko kwica nk'abantu wari ukiri mu gisirikare cyangwa wari warataye byari igihe bakubwira ngo ujye kwica abantu wari ukiri mu gisirikare cyangwa wari warataye nayo nkiri mu gisirikare none se ko bigoye kwanga itegeko hawe n'umukuru mu gisirikare ngira ngo warabyangaga ntibigire ingaruka bikugiraho kandi ariyo mpamvu nanjye nabonye ko bikomeye nkavamo nkivanamo ibi nanjye kandi barakunisha nanjye nanjye baba bafite gahunda yo kunica ariko mvamo
wavuyemo ari nk'uburyo bwo kubahunga kubahunga navuyemo ari uburyo bwo kubahunga ariko maze no kugera hanze bakomeje kumpiga ariko biranga tu bakubwira tu wenda urakora ibingibi ukabyanga nta gihano baguhaye mu buryo bw'akazi bisanzwe kuvuga uti wenda bampanishije iki cyangwa se bafashe icyemezo iki n'iki ni ikihe cyemezo babaga bafataga igihe babaga bagutumye misiyo runaka ukayanga none si kubera gufungwa mu ruhengeri si si ukuba nangaga gufatanya nabo banzizaga kuko ndafatanyije nabo kwica abantu kubera ko ntajyaga muri gahunda zabo gahunda zabo ntazikurikiraga barajyanaga ibibazo noneho bituma nanjye nikurayo ariko ku bushake bwanje ariko maze kuyikurayo bakomeza kumbiga ndi hanze kugeza igihe bamfunze ahubwo ariko no kunyica bakanyica ariko biranga bakibaha misiyo wenda bahaga muri benshi wowe ukabyanga ariko wenda abandi bakabyemera birashoboka simbizi cyangwa hari nabo bose n'abandi bose harimo ababyemeraga nyine nta n'umwe wibuka muri abo nta na bake wibuka mu babyemera ukavuga uti wenda mu mu bo twakoranaga hari uwabyemeye cyari kanaka cyangwa kanaka kandi reka ndazabona nyine kubera imyaka ishize mvuyeyo abantu baratatanye abandi barapfuye ubu ntabwo nibuka baribuka bisa ariko hari ababyemeraga bo bakajya kubita Ba- harimo aba- eh, ariko nta n'umwe nkibona kandi ntabwo nakubisha ni ibya kera hashize imyaka myinshi bimwe sinkibyibuka ibindi kandi ntabwo nabicagamo kubera ko ntafatanyaga nabo mbese iriya gahunda yabaye abantu bicaga abantu ntabona yigiyemo njyewe ntabona yigendagamo kuko utayigendamo rero simenya ibyo ari byo kandi n'iyo nyigendamo simba nkiriho kuba ngihumeka ni uko banshatse ibya bakayibura ariko ibaza kugira ngo mu gihugu ba- bamfunge kubera ko ndafatanije nabo ariko kunyica banyica ariko byanjye imana niyo uzi uko nyitwaye ikantabara ikandengera ubu twe twarumiwe nicyo gituma n'ibintu biza simbyivanjemo nkarekera iyo nyine Ah, ah, ni ibintu byabaye ibintu byinshi cyane none si ku- mwa- biriya byo kuvuga ngo narwanye n'abantu ndengera abandi mwayivuye n'iki
abaturage ariko sinari muzi none ubwo- Ntabwo wari uzi?
umuntu wo mu bwongereza Ndi- wa- ni we wakundanye wayakurikiye amakuru rero Eh, yari yakurikiye yari we yakurikiye yari yakurikiye cyane guturuka mbega kuri kudeta ya- muri mirongo irindwi na gatatu Kay- kayibanda bamukuraho we byose byose yabivuga gutya ariko akaba afite n'ubuhamya bw'abantu Ah, kayibanda bamukuraho bugana nese sikubye sibina Avuga ko kubye bivugira kayibanda rwose ndamuzi ari perezida Eh, nyine baramufunze bamwishe si bo bamwishe hari ubwo ari indwara yamwishe abanyapolitike bamwishe Mm, ntabwo ari indwara yamwishe n'abanyapolitike abanyapolitike rero oh, oh. harimo abeza harimo n'abadashobotse bwana Mm, ntawabona uko ese icyo abivuga gihe u- ubundi yayoboraga nabira reka da kayibanda aho mbese umuntu wayoboye igihugu mu- kuva mu ntangiriro akazi igihe bamutwariye hari ikibisi kigaragara yaba yarakoze ntacu
Washington ijwi ry'Amerika alphonse butitsi wahoze mu ngabo z'u rwanda wemeye kuduha ubuhamya bushimangira ubwo yatanze muri mirongo inani na gatanu avuga ko yanze kwica abanyapolitiki bo muri mirongo irindwi n'itatu yarabyanze yarabyemeye ibyo ni amateka namwe mwese mu ijwi ry'amerika muzajye mutwandikira mutwunganire E, twatangiye iki kiganiro twibaza aho abanyapolitiki bashyizwe bamaze kwicwa amakuru akomeje guhuriza ku hantu hamwe rwabayanga mu bugesera mu kagohe ka bigogwe irimbi rusange rya gisenyi na nyamagumba hafi ya gereza ya ruhengeri ubu ni ku musanze mu bushakashatsi ijwi ry'amerika ryakoze twashoboye kubona umuntu uhaturiye wahabyirukiye wabaye umusirikare yemera kutubwira bimwe mu byaji kubera umutekano we twahinduye ijwi yitwa robert tuyishime arahitwa shikutimi muri canada aratubwira ko bahambwe ahitwa nyakiriba ni hehe ni hantu ki tumumve ni akantu gatoya kada- kadapimye me- metero magana kadafite nk'uza metero magana atanu noneho ro- a- iyo pied- wava kuri piyedo la montagne juste uzamutse iyo karete ariko nturenge icyo twita muri topographe militeri karete militeri noneho aho ngaho niyo nyakiriba aho ngaho ni naho mwumvaga yuko ariho bahambaga abantu A- aho ariho bari gushyingura abantu a- abo abo bantu ngo bishwe na sembagare hari akantu bavugaga ngo ngo, ngo tuvuye gushyingura kanani ako kantu warakumvaga bakavuga kavugwaga gate kashaka kuvuga iki urumva ko abaturage bavugaga ako kantu kandi noneho akaba ari abaturage batuye muri karitsiye ntuza sembagare yari atuyemo uvuga ngo hari i- imvano yako bavugaga ngo bavuye guhamba kanani se bavuye kunywa inzoga bavuye guhamba kanani bavuye gushyingura Dore baba bashaka nko kuja mu- mu kabari nanga bavuyeyo bagiye gushingura ka- ngo twa tuvuye ubwo twa twagiye guhamba kanani ubwo wenda nuvuga ko wenda bavuye guhamba kanani hari inzoga wenda sembagare yabagura gusa nzi ko sembagare nyine abo baturage babayeho gutyo ni abaturage ba sembagare aho ahantu sembagare yari atuye juste ni hafi ya ntuza ya premiere stance ya, ya, ya ruhengeri ibyo bintu nibo byaravuga ngo bavuye gufushingura kanane maneko ur- niba utarandeka ngo yumve ngo kuki abo baturage bari kuvuga gutyo we niba niba yarabikoze ntiyagomba kuripotinga kwazigira nyirazo ese ubwo- u- u- ubwo urumva ko kwazigira nyirazo ntadasi
naramubajije ambwira ko atabizi cyakoze yambwiye yuko eh, ahantu hazi hakinguwe abantu ari mu kagohe ka bigogwe eh, ibyo bya nyamagumba narabimubajije ambwira yuko atabizi nyamagumba iyo uvuze nyamagumba nyamagumba ni nini aho uzaperesize uvuge muri nyakiriba Eh, uzaperesize ushyire muri nyakiriba uvuge uti ko numvishe ko hari abantu ngo ba- bahambaga mu mifuka bashyira mu mifuka bakabashyira bakabamba mu- muri nyakiriba ibi ntabwo ubizi nanga imvugo y'abaturage baharira kuri ku gashangiro yo kuvuga ngo tuve gushingura kanani ntabwo ntabwo wigeze uyumva ibyo biranshimishije kubera yuko abumvise ijwi rya amerika mu kiganiro cya gatanu twahitishije mu bantu ba mbere bishwe harimo eh, kapiteni bizimana hagakurikiraho augustin munyaneza uwa gatatu akaba amenadab kanani abo ngabo bakaba aribo bakubiswe inyundo bwa mbere na sembagare bakabashyira mu mifuka eh, bakajya kubahamba bikaba rero bishobora kuba bifitanye isano n'iyo mifuka urimo uvuga yes noneho afite buryo tuma umaze gukora ikiganiro dukoraga komateri Mm, burya twakoze komateri twasanze umuntu wavugishije ukuri ari mugenzi buryo iyo urebye na ntuza na, na simba nawe mm, ashaka gusha- a- a- avugisha ukuri mm, umuntu ubeshaga ni serubuga mhm.
Do- serubuga arabeshaga ariko serubuga mubaza n'ibyerekeranye n'abantu bapfuye yari abaguye ku gisenyi yari abaguye mu ruhengeri Eh, nubwo yemera ko hari amafaranga yatanze ngo yo kujya guha abasirikare bajyaga kubabaza kubaza izo mfungwa ariko ntiyemera ko hari uwapfuye n'abapfuye ntabwo abazi ntazi n'igihe biciwe nibyo umuhungu wa Lizinde yavuze bari abantu bashatse kugira ngo babaze baba- babaze- baba- bo- birashoboka ko Lizinde wenda hari ibyo yakoze ariko Lizi- Lizi- Lizinde ntabwo ari igicucu ku buryo ashobora kwica imfungwa za politike ngo azibareho nta- nta nta- nta burenganzira yabiherewe bari abantu ntabwo wari um- wari umutungo we bari abantu bafunzwe na leta Mm.
mbese ari kwica bari abantu gute leta itabizi icyo nicyo kibazo abantu benshi bibaza natwe twibaza ah, kandi niba warumvise neza i- mu kindi kiganiro eh, aho nari nakiriye madamu siperansi mutwe kadwera eh, mu kiganiro yagiranye na perezida wa repubulika ah, perezida habyarimana yemeye ko eh, kuba abantu barapfuye bigomba kubarwa kuri leta bi- nubwo avuga ko bamwicanye ari we ugomba kubabazwa ah, ibyo yarabyemeye nubwo bwose yari yaremeye gusaba imbabazi avuga ko igihe kitaragera ah, imana yamuhamagaye atarazisaba ibindi bizakurikira tuzabimenya hanyuma nakubwira ko na serubuga nawe eh, mu kiganiro avuga yuko ngo bibabaje kubona abantu baraguye mu maboko ya leta bakaburirwa irengero ayo niyo magambo ya serubuga ariko se uretse ngubaze rizinde yari afungiwe kudeta byabaye muri miro- byaba bamufungi- ba- bamufunze muri mirongo inani na rimwe sibyo Mhm.
mbere ya mirongo inani na rimwe kuki batari baramureze abo bantu icyo ni ikibazo kandi ko bavu- ko bapfuye mbere ya mirongo inani na rimwe kuki abo- abo- ibyo bintu by'imfungwa byaza ari uko ba- ba- bamaze kuvuga ngo yaragiye gukora kudeta ahubwo ni ni- ni wa- ni- mu- kugira ngo- nsubire inyuma gatoya u- uzabaze n'abiseruka nawe niba atarigeze yumva ikintu nyakiriba biseruka naramuvugishije nakomeje kumuhamagara kenshi ariko yambwiye yuko ibyiza eh, twazabivugana eh, ngiye mu rwanda tukicarana tukaganira Eh, namubwiye ko ntegereje yuko eh, kino gihe cya eh, cya covid cumi n'icyenda cyarangira kugira ngo eh, dukomorerwe mu ngendo ubu nkaba ntekereza yuko ibyo nibishoboka nzagenda nkamwegera tukaganira akampa amakuru yanyemereye
ya uzamu donko uzamubaze na- nabyo ibyo- donko ibintu ijambo inakiri rizinde aburana warabimenye hari icyo wamenye ku iburana rya rizinde watubwira
oya kandi twaraburanishwe mu ibanga ngenda kuzana navuye ku ishuri mvuye gufata birote hari mu gitondo twazifashe mu gitondo aho deja ni- icyo gihe n'imvura yari kugwa bari bamanitseho bamanitseho parere hara kuri minuza kuri kuri tiri disitanse ya ruhengeri bizinda atinjira atangiye ku- at- at- atangiye kuvuga ngo ntashobora kuburana ngo perezida wa repubulika adahari badisikonegitinga baravuga ngo no ngo urubanza rwa rizinde ruraburanishwa mu ibanga ngo rugiye kuburanishwa awikuru noneho rero kuri uwo mugoroba niho nabonye magari aje iwacu aje gusura mukuru wanjye numva ari kumubwira ngo yaje gukurikirana urubanza rwa rizinde intumwa ya perezidansi yarukurikiranye kuva rutangiye kugeza rurangiye kandi ari intumwa ya perezidanse Mm. Ah, ni intumwa ya perezidanse cyangwa intumwa ya perezida intumwa ya perezida niko yabwiye mukuru wawe Eh, nibyo niyumviye bivuye donc ibyo ndi- ibyo nkubwira nibyo niyumviye bivuye mu kanwa ka magari magari etienne ari mu gihugu cy'u rwanda nawe tuzagerageza kumubaza n'ibidushobokera kugira ngo adusangize ku makuru dukeneye dukeneye kubera yuko amadosiye menshi y'urubanza rwa rizinde ndetse n'imanza zindi zabaye ziba n'abanyapolitiki bo muri mirongo irindwi na gatatu uh, zarahiye zarabuze ntizigaragara mbere y'uko nkureka Ah, Robert tuyishime Ah, ibyo byo gutwikaza inkiko amadosiye akahiramo akabura ah, wigeze ubi- ubyumva bivugwa hafi aho iwanyu ntabwo urukiko tuzi ko rwahiye ariko kure ku icyo gihe twari tugisinziriye tukiririmba emerenike Mm, nta wari- nta muntu wigeze ake- akeka yibaza ku mpamvu urwo rukiko- urukiko rwahiye mm,
ya gusa sinarangiza donko ku makuru yerekeranye na nyakiriba n'urupfu rwa kanani uziba uzashaka abantu b'ibikwerere kuva ku myaka mirongo itatu n'itanu bari baturuye muri kariya gace Se- sembagare yari atuyemo imfubyi z'abari abanyapolitiki ndetse n'abapfakazi babo n'abandi banyarwanda bakunda ukuri bakumvise uyu munsi ndahamya yuko bagushimiye kubera ko wababwije ukuri ukuri kuje urukundo nongere ngushimire eh, ijwi ry'amerika riragushimiye cyane urakoze cyane venusi E, kugira ngo iyi ngingo y'iyicwa ry'abanyapolitiki yumvikane neza ndifuza kugarura muri iki kiganiro koloneli laurent serubuga kugira ngo atubwire niba hari amabwiriza yavuye muri etamajoro ahabwa abagomba kwica abantu porokireri generara iyi anketi yakoresheje dayeri eh, na- na- n'abantu bose batatekerezaga uretse eh, za rimero zasirikiraga gusa eh, tuto turu ni uko ira etabli ko abo bantu bagiye bava mu ki- muri purizo bagiye bajyanwa bajya- basohorwa na- muri purizo n'abo bantu bo muri serivisi penitensi bitaga serivisi penitensiyeri bakabura nta mu- nta munyururu uko batubwiye donc muri mu ruki- mu rubanza hari hariyo serivisi de- de renseignement militaire nizo zakoreye raporo chef d'état major bavugaga ko nta munyururu wavuye muri prison uretse abo batatu bavuye ku gisenyi ba bandi twavuze kalisa na gasamunyiga na gakire Eh, uretse aba abandi nta waguye muri prison U- d'après uko iyo raporo de service de renseignement zakoreye chef d'état major ntawaguye muri perezida cyangwa ntawavuyeyo ntawaguye muri prison ni raporo de- de renseignement bari bahaye chef d'état major niyo nasomye
ariko se uku- ukaba wibwira ko iyo raporo bahaga ah, chef d'état major ari perezida habyarimana iyo raporo yabaga ariyo cyangwa yarabaga yashoboraga kuba oya no ni raporo y'aba- y'abagiye mu rukiko Mm, abari mu rukiko iyo ba- bakoreye chef d'état major naho naho kuri kuri bariya raporo zose twari dutegereje kuri komanda wo mu ruhengeri na komanda wo ku gisenyi nakubwiye uko zazaga zivuga kandi porokirere kavaro mm, Ka- kayibanda yarazisomye asanga nta kintu ki- ki- kigize ki- kimwungura ariko se nyine izo raporo zavugaga ngo situation normale umusirikare yavuga ngo situation normale kandi abantu barimo bapfa O- oya no oya no ubwo naba ngiye guca urubanza kandi ngewe na- na- ndaraporota ibyo byanditswe
ariko hari abasirikare bamwe bavugwa mu kuba baragize uruhare mu bwicanyi eh, bw'abo banyapolitiki n'abandi bagiye bata umutwe bakoherezwa kuvurirwa hanze hari abo mwigeze mumenya mwebwe ntawe nzi ntawe nzi kuko eh, abo- donc, niba du- dukurikije ibyo byabaye mu by'urubanza rwerekanye Mm, kw'abo bantu ba- bapfaga bavuye muri prison mm,
kandi bajyanywe n'abantu bo muri serivisi penitensiyeri icyo gihe nta nu- nubwo bategekwaga enfin, eh, abo muri serivisi santarare de renseignement bategekwaga n'umusirikari mm, hari harimo umusirikare umwe witwaga Sebigega kandi ngo ngo nkeka ko atagiye muri ari- ndakeka sin- sindisubira mm, ko atagiye muri ariya nkete nta musirikare wundi nkeka wagiyemo mm.
niko niko- niko nkeka simbizi na kuko ndakurikiye ariko ubundi bari abanyapolitiki eh, imanza zabo zaciriwe hehe n- ku- kuki tutazibona aho ziri urubanza makuru marishiyari se ntiyabereye mu ruhengeri uwari uyiyoboye yari umwe mu mu- muri kamarade du 5 juillet majoro ntibitura
Mm. Nda- ndakubwira icyo narinzi nuko n'urukiko rwavuze ko hata no procureur mu rukiko yavuze ko ko kugeza u- kugeza igihe urubanza rwabereye batari bazi aho bashyinguwe
Nino- nimbibaza gutyo yenda uri bwongere umbaze uti kuki ubaza ibibazo byo gushaka guca oya no imanza no no sinzi- sinagiye gusubiza se Eh, nari ngiye kwibaza bishoboka gute yuko muri repubulika y'u rwanda aba abanyapolitiki mirongo itandatu na bane bamwe bavuga mirongo itanu na barindwi ariko iyo ubazi iyo ugiye ugiye ubara ah, kugeza ubu ngubu umubare uragera kuri mirongo itandatu na bane kubera ko harimo n'abarimu harimo n'abainsipegiteri harimo n'abashefu b'amaza pariti hirya no hino ntabwo bari abanyapolitiki bakomeye gusa abo bantu bagafatwa bagafungwa bakicwa bakabura ntihagire n'umenya aho abo bantu bahambwe abanyarwanda ntihagire n'umwe ubaza ati abo bantu bahambwe hehe ibyo bintu wumva ari ibintu bitagatifu rwose kandi ari ibyo abatuje babajije nyine ntibashobore kubona igisubizo ngira ngo
none se mwebwe nk'abategetsi nkawe wowe ndakubaza nk'umuntu wari membre du comité pour la paix et l'unité nationale mwakoze kudeta amateka azagumana yuko mwahinduye ubutegetsi igihugu murakiyobora ntabwo mwabyivanaho nk'umutegetsi w'icyo gihe iyo mutekereje yuko abantu bi- niko ka- niko kimwe mu bibabaza abantu Mm.
na- nanjye ndimwo ni uko kubona abantu bari bari mu maboko y'ubucamanza babura
none se urumva bita ni ikibazo ni ikibazo none se i- ikibazo kirushijeho biteye agahinda
Mhm. noneho ikibazo kirushijeho ni uko haje kuba icyemezo gifashwe na perezida wa repubulika cyo gu- kubabarira abo bantu kugira ngo ibyo bita mu gifaransa amunisiti bahawe imbabazi ndetse haci- hatangwa n'itegeko ryo kubafungura abo bantu bagiye gufungurwa barabura perezida wa repubulika iyo ajya gutanga imbabazi agatanga agaca iteka ryo gufungura ibyo ngibyo abikora yabigiriwemo inama nande na minisitiri wa interiyeri
uwo min- wari minisitiri wa interiyeri icyo gihe wagiriye inama perezida wa repubulika yo ku Nta- ntabwo mwi- sinzi niba ari kanyarengo cyangwa ariho abana bakize ni ukuvuga ko hari- haba harimo ikintu nakwita ubufatanyacyaha nimba perezida baramubeshye bakamubwira yuko abantu bariho bagomba gufungurwa hanyuma agatanga n'iteka ko bababariye ndetse niyo yongereho bak- akanavuga yuko abo bantu bahawe impozamarira bamwe babyita gushinyagura abandi babyita uko bashaka ariko nkanjye umunyamakuru ndibaza icyo ari cyo ntabwo mbyumva wowe udisoma ikibazo wibaza wenda n'undi we- wundi yakibaza hanyuma se bajya gusi- ugu- gusupurima kuru marisiyariho bata edonko porokirere wari wariho wara- wabaregaga Mm.
agasupurima kuru marisiyari abantu bose bataraburana byo sa- ntabwo ari ikibazo Mm.
ibyo byose ni ibibazo urukiko rudasanzwe rwashyiriweho kuburanisha abo banyapolitiki rwasheshwe rutarangije imirimo yarwo ibibazo serubuga yibaza muri benshi mu byibaza eh, twakire dr pio kamoso wakoze ubushakashatsi kuri kudeta yo muri mirongo irindwi na gatatu n'inkurikizi zayo ubu atuye mu gihugu cya canada dr pio kamoso kaze neza ku ijwi ry'amerika urakoze cyane bwana venisite kuntumira muri iki kiganiro cyawe kandi ndabashimira rwose kuba eh, ijwi rya amerika ryarifuje guha abantu kugeza abantu ukuri ku byabaye mu mateka yacu
urakoze cyane nkwakiriye kugira ngo utwunganire utunganire duhereye cyane cyane ku byo koneri serubuga yavugaga ah, ku ishyirwaho oh, rya ruriya rukiko rudasanzwe rwaburanishije abanyapolitiki abayobozi bakuru bari muri leta ya gerigori kayibanda mu kibazo namubajije hari ukumenya impamvu rwacyuye igihe rukarangiza imirimo itarangiye ruyicagashije Eh, eh, twibutse gato kubera ubushakashatsi wakoze urwo rukiko ubundi rwagiyeho rute rugamije iki Eh, nkurikije ubushakashatsi nakoze mu bintu nagiye nsoma eh, nasanze urukiko eh, ruriya bise kuru marishiyari rwaragiyeho eh, mu nama ya komite y'ubumwe n'amahoro yabaye ku itariki makumyabiri n'enye z'ukwa munani muri mirongo irindwi na gatatu urwo urwo rukiko rukaba rwari rushinzwe eh, gu- guhana eh, eh, rushi- rwari rushinzwe eh, gucira urubanza abantu eh, ngo bari bagiye gutuma igihugu kigwa mu rwobo mu ijoro ry'uwa kane n'uwa gatanu muri mirongo irindwi na gatatu n'abateguye imvururu ni imvururu za- zabanjirije iyo tariki ubwo rero nakomeje gushakisha ndeba ese urwo rukiko rwakoze iki Eh, ese urubanza rwabaye ryari Eh, nkurikije ibyo nashoboye kubona rero ku itariki ya cyenda y'ukwezi kwa gatandatu muri mirongo irindwi na kane mu nama ya guverinoma noneho nibwo urukiko rwashyizweho eh, ku buryo bw'amategeko eh, hagiyeho itegeko teka aribyo bita dekererwa rishyiraho urwo rukiko Eh, iryo tegeko teka rero rikaba ryavuze ko eh, hagiyeho ur- urukiko eh, ngo nk'uko eh, ibye- icyemezo cyafashwe mu nama ya komite y'ubumwe n'amahoro yo kuri makumyabiri na kane z'ukwa munani mirongo irindwi na gatatu ngo hagiyeho urukiko eh, rwo- ru- nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga urwo rukiko rukaba arirwo rwonyine rwe- eh, rufite ububasha bwo gucira imanza ibyaha bijyana ku mutekano w'igihugu aricyo bita atente la sûreté de l'etat noneho rero bakavuga ko imanza ziciwe n'urwo rukiko zitajuririrwa aho nakunze kubyibazaho kubera icyo abantu bacirwa imanza izo manza zikaba zitajuririrwa Ah, none mu bitabye urwo rukiko mu bushakashatsi wakoze ubonamo izo ngeri uko ari ebyiri abahungabanije umutekano mbere ya kudeta n'abafashwe nyuma ya kudeta bose bari barimo
Eh, bwana venisite biragoye ku- kuba umuntu yavuga ngo bari barimo cyangwa ntibari barimo Eh, kuko ntabwo twigeze tumenya imyanzuro y'urwo rubanza Eh, ubushakashatsi bwose nakoze nabajije abantu b'abahanga nasomye ibitabo byinshi ndetse n'umuhanga mu mategeko witwa porofeseri regensi wanditse ibitabo byinshi by'amategeko yigisha no muri iniverisite y'u rwanda yavuze ko urwo rubanza yarushakishije akarubura ni ukuvuga yuko rero ibyo ni ni ibyakekwaga wenda abo bantu babajyanye babakekera ariko nta gihamya yigeze igaragara dukurikije rero n'ubushakashatsi twakoze kugira ngo twabyanditse no mu nyandiko nakoranye na mugenzi wanjye albert bizindori Eh, imvururu zabanjirije kudeta abenshi bavuga ko zatangiriye muri iniverisite kandi ziyobowe na komite yitwaga ngo komite du salut public muri abo bantu ntawigeze ntawigeze abazwa mu rubanza gasobanure izo mvururu aho zaturutse kandi muri abo bantu nta n'umwe wigeze yerekana aho bahuriye n'abantu bari bafashwe barimo perezida Gregoire Kayibanda na bagenzi be bari bafashwe mu ijoro nyuma y'ijoro ry'uwa kane n'uwa gatanu nyakanga ku buryo rero ibyo twavuga byose ni ibintu umuntu yavuga ko byari ibirego ariko nta gihamya yigeze igaragara ku bijyanye rero na n'ibyabaye mu ijoro ry'uwa kane rishyira uwa gatanu nyakanga nk'uko mwabivuze mu biganiro byabanjirije byagaragaye yuko icyagenderwagaho ni ikintu kimwe ni imvugo ya perezida habyarimana uko yagiye yayiganirira ari abasirikare bagenzi be ari abaminisitiri bari kumwe muri guverinoma uretse ko na nyuma byagiye biza mu binyamakuru aho hose rero ni imvugo y'umuntu ubundi mu bucamanza bakunda kuvuga ngo mu kiratini niho bakunda kuvuga ngo unusi tesitisi tesitisi nurusi ni ukuvuga yuko iyo umutangabuhamya ari umwe nta mutangabuhamya uba ufite kuko umutangabuhamya agomba kugira abandi bemeza ibyo avuga
Washington ijwi ry'Amerika mwakomeje kwandika muri benshi mugaragaza ko ingengagihe porogaramu ya juvenali habyarimana itagaragara neza ijwi rya amerika ryakomeje gucukumbura tubona uwabonye juvenali habyarimana waje kuba perezida wa repubulika yamubonye ku gisenyi ku itariki ya kane ishyira ya gatanu nyakanga yitwa alexi kayigema atuye mu bubirigi alexi kayigema kaze neza ku ijwi rya amerika ndabumva rwose murakoze cyane ngutumiye hano mu kiganiro ku ijwi rya amerika kugira ngo utuganirize ku mateka yo muri mirongo irindwi na gatatu banza wibwira bakumva muri mirongo irindwi na gatatu igihe kudeta ibaye wari uri hehe wakoraga iki yewe muri mirongo irindwi na gatatu nakoraga ku nyundo muri ekonoma generale na reperezanta regari de la jeunesse agricole catholique nari mpagarariye umuryango gaturika w'abahinzi ahandi babyitaga jiyose ariko iwacu byari jiyase ubwo ngubwo nari mpagarariye urubyiruko rw'abahinzi muri iyo ndo yose ku buryo ubu ngubu nkubajije nti mbese musenyeri bigira umwami waramubonaga uwari perese mwaravuganaga abo bategetsi bose mwarakoranaga rwose musenyeri bigira umwami mwaramubonaga cyane ibiro bye nabigeragamo twakoraga za ritikire akagenda tukamwaka ibyo dushobora kwandika twandikira urubyiruko kimwe na ba ekonomi generale karibushi nta rwose musenyeri byari byose ndamuzi cyane abategetsi bandi ba leta se bo wari ubazi ndavuga nka ba komanda do purasi umuyobozi wa gisirikare mu karere na purese abo nabo wabageragaho wari ubazi umuntu twashoboye kumenya icyo gihe muri mirongo irindwi na gatatu hari kanyarengwe niwe waje gutegeka seminari yo ku nyundo ariko hari na grand seminari iyo barayishenye abafaratiri bose baragenda bose baragenda bamwe babuherewe ubupatiri babuhereye igoma abandi babuhereye i burundi hari bake bashoboye kugaruka barimo uwitwa padiri gasake na padiri nzanana ariko noneho umutegetsi nari nzi wakundaga kuzana iseminari ni komanda w'ikigo cya gisirikari cyo ku gisenyi yitwaga nde yitwaga kapitene rwagasirita
ayo makuru yose ndayakubaza hari ubushakashatsi bucukumbuye ndimo nkora nshaka kugeraho ndashaka umuntu wambwira ikintu habyarimana yuvenali yakoze ku itariki ya kane ivugwa yuko yari yaje ku gisenyi gutegura ubukwe bwa murumuna we icyo gihe muri ayo matariki hari ikintu waba waramenye ko wakoraga ari hafi ya kiliziya ubwo bukwe bwarateguwe koko ibyo bintu byabayeho mu by'ukuri icyo nabonye kuri uwo munsi ku itariki ya kane saa tatu za mu gitondo muri ekonoma generale kanyarengwe yarahanyuze kubera ko mbere niwe asanzwe ategeka iyi seminari ariko yari umuntu ntakibona umwe utagaragara wihuta cyane mu modoka nta n'umushoferi yagiraga araza anyura muri ekonoma generale aragenda ajya mu iseminari avuye mu iseminari ubwo yo mu kaseya amanuka ku gisenyi nyuma yaho saa yine haje biseruka ari mu ijipe we n'uwitwa burasanzwe wari komiseri ariko burasanzwe yari komiseri ariko ngo bari baramwirukanye we ndamuzi nabi kuko bombi ndabazi baje gufata lisansi muri ekonoma generali bahita bamanuka bajya ku nyundo saa sita n'igice ubwo twagiye kuruhuka turuhukira ku kabari kitwa hari utubari tubiri kamwe kitwa amerika akandi kitwa canada ariko iyo amerika yari iya depite banzi rwose ni ku muhanda iruhande rwa sereya saa sita n'igice twagiye kubona tubona imodoka mercedes benzi iramanutse kuko hari ku muhanda neza neza aho ngaho kuri sereya igenda buhoro minisitiri habyarimana tumubona ndetse yarahagaze amanura n'ikirahuri aradupepera natwe turamupepera yari kumwe n'umushoferi we ubwo aramanuka ajya ku gisenyi ariko noneho rero ubwo ngubwo ubwo turagenda twongera gusubira ku kazi saa kumi n'imwe dutashye twagarutse aho ngaho kuko ari no mu matariki meza kuri amerika turi kumwe kuko hafi yaho hari uruganda rwa punda abakozi muri pfunda baraza turakomeza turiga turiganirira barimo abitwa ba zentinefu umuhungu bangwe ndende bamwitaga vande nefu n'abandi benshi cyane sinshobora kubabwira amazina yabo ari kumwe cyane noneho saa kumi n'ebyiri twabonye nanone iyo modoka y'umweru ya minisitiri izamutse ariko ntabwo yihutaga nka kanyarenga batunyuraho aho ngaho ku kabari ka amerika barazamuka baragenda noneho ariko saa kumi n'ebyiri n'igice twagiye kubona tubona amakamyo abiri arazamutse arimo abasirikari ntituzuba ariko harimo abasirikari ubona bakeneye nk'indwano rwose bazamuka bajya mu ruhengeri ubwo twari komereje gutyo mu gitondo twumva ngo ni kudeta ariko uwabidusobanuriye neza wari inshuti yacu ni umwarimu witwa sebahunde murumuna burasanzwe sebahunde muri yigishaga ku ishuri ryo ku nyundo ryitwa sanzari ubwo nimugoroba ku itariki ya gatanu turi kwiganira niwe watubwiye uko uwo mukuru we burasanzwe ari komiseri yamubwiye iyo nama yamubwiye ko iyo nama yabereye kwa rwagashinga kandi abantu bari bayirimo yatubwiye ati harimo perezida habyarimana harimo rizinde harimo biseruka harimo na burasanzwe uwo mukuru we nyine icyadutangaje rero uwo bose bahunde nyuma y'iminsi nk'itanu twaramubuze aragenda uyu ari umwarimu turamubura yagarutse nyuma y'ukwezi agaruka afite ivatiri nziza n'umushoferi aratubwira ati ubu ngubu yewe ndi muri serivisi turansiyuma kandi ni umwe mu bakomeye
icyo nshaka kumenya no kugira ngo abumve ijwi rya amerika batwumve neza urashaka se kuvuga yuko habyarimana atari yaje gutegura ubukwe bwa murumuna we mu by'ukuri byantangaza wenda birashoboka ariko kuba yagiye gutegura ubukwe urumva kwa habyarimana ndahazi ndahazi mugasiza ndahazi rwose irambura ndahazi ariko kubona yari aje gutegura ubwo bukwe hanyuma saa sita n'igice akaba ageze ku nyundo ese ubukwe bwari burangiye ntabwo namenya neza wenda ubukwe bwari burangiye ariko kumubona ko twamubonye rwose nabo twari kumwe ushobora kuvuga amazina yabo niba bariho nari kumwe n'umusore twakoranaga witwa ewuteri nari kumwe na mekanisiye shefu wa ekonoma generale urambwira ibyo wihagarariyeho ntabwo mbwira ibyo wumvise rwose n'uwo nguwo n'uwo nguwo nakubwira ngo witwa vande nefu atuye aho ngaho jute aho ngaho hafi hafi ya ekonoma genera nawe icyo gihe twari kumwe mwene mwene ngwe ndende arazwi hose mu bugoyi bwose niba bariho rwose nabo sinzi aho bari ariko nabo bazabihamya kuko twari kumwe rwose alexi kayigema ndagushimiye cyane ku bw'ubu buhamya bwiza kandi bukomeye uhaye ijwi ry'amerika murakoze murakoze ndabashimiye nibutse ko alexi kayigema niwe wa mbere utanze ubuhamya bwerekeranye n'aho generale habyarimana yari ku itariki ya kane z'ukwezi kwa karindwi mirongo irindwi na gatatu ijwi ry'amerika ryakomeje gusaba abayumva kutubwira ibyo babonye
Washington ijwi ry'Amerika dusubire kuri piyo kamoso ugira icyo avuga ku rukiko rudasanzwe rwaciriye imanza abayobozi bo muri leta ya perezida kayibanda biragoye kuvuga yuko urwo rukiko koko wahamije abo ngabo ibyaha nk'uko nyuma baje kubivuga ariko nanone kuba nta kopi y'urubanza yerekana ababuranye uko bireguye ndetse wenda nanaheraho mvuga yuko n'urubanza ukuntu rwabaye tutakurikije mbese amategeko ajyana y'urubanza rutabogamye ibyo ni byiza birumvikana ariko dukeneye no kumenya ibyavugiwe muri urwo rubanza abo bantu bari barwitabye barezwe iki kugira ngo turebe niba barabonye n'ubunganira ariko tubanze tumenye icyo barezwe kugira ngo tukizamukireho turebe uko bireguye n'ukuntu baje gushyirwaho icyaha bashyizweho icyo nakubwira ni uko nta hantu na hamwe nta nyandiko n'imwe yashoboye kutugaragariza ibyo abo bantu barezwe n'uko bireguye icyabitubwira abantu babitubwira ni abari bahari ubwo rero hari abaciye urubanza bakiriho nkeka ko mu byo bafasha abanyarwanda rwose kugira ngo basobanukirwe amateka yabo ari uko basobanura urwo rubanza uko rwagenze niba nta kintu giteye isoni kirimo nkeka ko byaba byiza babisangije abanyarwanda bakamenya amateka yabo kuko wenda mu minsi iri imbere urubyiruko narwo ruzaba rwibaza ati ese ibintu byagenze bite icyo nicyo nasaba rwose ababizi bose yuko bajya imbere bagasobanurira abanyarwanda uko byagenze kuko inyandiko zo ntazo nyuma byaje kuvuga ko zahiriye mu rukiko nta na kopi n'imwe twashoboye kubona urakoze cyane dr pio kamusu nagira ngo mbwire abumva ijwi ry'amerika ko nk'uko wabivugaga uwari ukuriye urwo rukiko rudasanzwe yari major bonaventure ntibitura ubu agomba kuba ari koroneri bonaventure ntibitura akaba ari mu zabukuru akaba atuye mu gihugu kimwe cyo mu burayi ijwi ry'amerika ryagerageje inshuro nyinshi kumuhamagara tumutumaho turamwandikira tumusaba kwitabira kino kiganiro kugira ngo abwire abanyarwanda uko byagenze uko izo manza yaciye zagenze kugira ngo abanyarwanda bamenye amateka yabo na n'ubu turacyamutegereje ntiturambirwa turagutegereje kone ntibitura aho uri hose ukaba wumva ijwi ry'amerika wumve ko abanyarwanda bagutezeho byinshi bifuza ko bababwira byinshi ku mateka banyuzemo amwe atari meza ariko ukabasobanurira bakabyumva dr pio kamuso ijambo ni iryawe turarigushubije wari ugezaho udusobanurira ku mikorere ya ruriya rukiko rudasanzwe rwaburanishije bariya bantu hari icyo ushaka kongeraho mbere y'uko tuhava tukagana ku yindi ngingo nayo nifuza ko tuganiraho icyo nakongeraho ni uko nk'uko byagaragaye ari mu nyandiko nyinshi nagiye nsoma ndetse ari iz'abanyarwanda n'iz'abanyamahanga ni uko abantu bose bakemanze uko urwo rubanza rwagenze bakavuga ko atari urubanza ruciye rwose mu buryo butabogamye kuko butubahirije uburenganzira bw'ababuranaga gira neza abantu uvuga batasurwaga aho bari muri gereza hari abantu bamwe bashoboraga kubageraho ndavuga abaganga babo bageraga kubabona bakareba uko bameze sinzi niba kwabaga ari ukubavura ariko icyo nzi ni uko hari abaganga bageze muri gereza yenda bapfuye bagira ngo berekane yuko barebe niba abo bantu bapfuye koko barebe n'icyabishe iki kibazo ngiye kukiguha kubera ko nshimishije kwakira ku ijwi ry'amerika nk'umuganga ubanza umbwire dr pio kamoso abaganga mwebwe indahiro muvuga yitwa indahiro y'abaganga iyo bita mu gifaransa ruserement d'hippocate iteganya iki mu rwanda murahirira iki iyo ni indahiro yagiyeho kera mbese kuko uriya witwa hippocate ni umuganga w'umugereki wa kera w'igihangange umwe mu baganga b'ibihangange ubwo rero iyo ndahiro barayimwitiriye kuko ni indahiro koko irimo inshingano umuganga wese yakagombye gukurikiza ubwo buri gihugu kirayifata kikayishyiramo amagambo ajyanye wenda n'amategeko yabo ariko muri make nakubwira ibigize iyo ndahiro icya mbere ni ukuzuza inshingano zawe ku barwayi ubishyizeho umutima n'ubunyangamugayo icya kabiri ni uguha umurwayi amakuru yose ajyanye n'uburwayi bwe ntibyamufasha kwifata neza noneho ukanubahiriza ubwigenge bwe bwo guhitamo ari imiti cyangwa uburyo uburyo runaka ugiye kumuvura ikindi ni ukubaha ibanga ry'akazi ikindi ni ugukurikira gukurikiza amategeko agenga umwuga w'ubuganga ugakora kinyamwuga aribyo bita deontologie professionnelle kwirinda ikintu cyose cyagirira nabi cyangwa cyashyira ubuzima bw'umurwayi mu kaga mbese izo ni ingingo z'ingenzi aha indahiro zose mu bihugu byose usanga ibyo bintu bigaragaramo abo bantu bari abantu birumvikana bashoboraga kurwara mu makuru dufite twamenye yuko hari umuganga wayoboraga ibitaro bya ruhengeri wabasuraga akamenya uko bameze nimba hari upfuye akakorerwa impapuro zerekana ko yapfuye hakavugwa n'icyatumye uwo muntu apfa ni dr hakizimana sipuriyani nawe twakomeje guhamagara muri icyo kiganiro dutegereje yuko azatwitaba ayo makuru warayumvise niba warayumvise mu bushakashatsi bwawe icyo uzi n'iki watangariza abanyarwanda
nuko venisite koko ayo makuru narayumvishe kuyumva ko ni ukumva abantu bayavuga ariko no kuyasoma nagiye nsoma yuko hari umuganga wakurikiranaga izo mfungwa ndetse zakitaba imana akazikorera impapuro zihamya y'uko bitabye imana ubundi kuri izo mpapuro bagomba gushyiraho n'impamvu icyateye urwo rupfu ibyo ni ibyo nagiye nsoma hirya no hino ariko nzi ko no mu rubanza rwa rizinde byaravuzwe ko ari impapuro zasinywagaho n'umuganga gusa mu rubanza bavuze ko ngo rizinde yari afite impapuro z'inyiganano ariko umuntu yakibaza niba harakozwe egisperitize koko kugira ngo bigaragaze ko izo mpapuro zari inyiganano niba zarakozwe se niba ari inyiganano byo wenda uwo muganga wenda ntago yabibazwa cyane ariko niba atari inyiganano nanone ubwo hagombye kubazwa uko yabonye abo barwayi niba koko n'icyatumye abantu kuko iyo umuntu yitabye imana bagomba no kugeza no ku muryango y'uko umuntu yitabye imana bakamubwira n'impamvu nkeka ko ari ikibazo kiriho ari uko abantu batigeze bamenya abantu bitabye imana ryari impamvu icyabishe ni iki muri mirongo irindwi n'icyenda ngira ngo ni ku itariki ya munani y'ukwezi kwa mbere niho noneho batanze ngo imbabazi ku banyururu bose bo mu gihugu nta nubwo ari iz'abanyapolitiki gusa ni abanyururu bose bari bari mu gihugu bagenda babagabanyiriza ibihano ubwo nibwo abantu bibazaga bati wenda bazamfunga noneho abantu bazabona zimwe zisohotse wenda bari bafungiye nk'imyaka ibiri cyangwa itatu ariko ibyo ntibyashobotse nyuma haza gusohoka inyandiko zanditswe mu binyamakuru ndibuka nko muri dialogue mu padiri witwa shanwane yasohoye inyandiko yibaza tese abantu bafunzwe kuki batarekanga basurwe imiryango iribaza abo bashakanye baribaza bati bari he abana barabaza ba nyina bati bari he nabwo icyo ntabwo kigeze gisubizwa ubwo nyuma niho muri igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatanu nibwo haje kuba urubanza ruvuga ko abo bantu bitabye imana urubanza bise urwa rizindi ubwo naho numva narangiriza kugira ngo mbe bahaye muri make ibyo twashoboye gucukumbura
urakoze cyane dr piyo kamuso kuri ubwo bushakashatsi bwawe bwiza budufashije kumva imifungire n'imibereho y'imfungwa y'imfungwa za politiki urakoze cyane ku bw'aka kanya gakomeye cyane wahaye ijwi ry'amerika tuzongera twakire n'abandi bashakashatsi kandi nawe uramutse usanze hari ikindi gitekerezo ufite wumva wakongeraho kugira ngo twese hamwe dushobore kubaka amateka mashya y'u rwanda rwiza uzaduhamagare ku ijwi ry'amerika tuzaguha ijambo namwe murakoze
ikiganiro ku mateka y'u rwanda twari twabateguriye kuri uyu mugoroba ni hano tugisozereje hamwe na claude ganza mu nyamagana wamfashije kugitegura na etende karekezi wagihagarariye mbashimiye mwese kuba mudutega amatwi buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na venuste nshimiyimana